iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kane tariki cumi na zine z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka bagashyira inyungu z'abanyarwanda imbere muri buri byose inyungu zacu nk'abayobozi ziza nyuma natwe ntabwo tugomba kutubahiriza inyungu za buri wese harimo n'abayobozi uyu ni perezida paul kagame w'u rwanda yakiriye indahiro z'abayobozi bashasha baherutse guhabwa imyanya asaba abo bayobozi gushyira inyungu z'abanyarwanda imbere y'izabo ni inkuru tubafitiye ivugwa mu karere k'ibiyaga binini turabafitiye n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi ikaze radiyo ijwi ry'amerika ubushinwa bwatangaje ko buri hafi yo kumvikana na leta zunze ubumwe za amerika ku ngingo zerekeye ikurwaho ry'amakori ku bucuruzi hagati y'ibyo bihugu byombi idonido kuri iyo nkuru mugenzi wacu jeffrey mutagoma
kuri uyu wa kane bushinwa bwatangaje ko buri mu biganiro by'ubucuruzi na leta zunze ubumwe za amerika ibiganiro bishobora gukuraho imisoro yongerewe kuri bimwe mu bicuruzwa hagati y'ibyo bihugu umuvugizi wa minisiteri y'ubucuruzi mu bushinwa gao feng yabwiye abanyamakuru i beijing ko ikurwaho ry'iyo misoro ari ingingo y'ingenzi ibihugu byombi bigomba kumvikanaho muri ibyo biganiro ku wa kabiri w'iki cyumweru perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko ubushinwa na amerika biri hafi kumvikana ku masezerano y'ubucuruzi ariko yongeraho ko ubwo bwumvikane buramutse butabaye yazamura cyane imisoro ku bicuruzwa biva mu bushinwa perezida trump yashyizeho imisoro ibarirwa muri miliyari z'amadolari ku bicuruzwa byo mu bushinwa mu rwego rwo guhatira icyo gihugu guhindura ibyemezo birebana n'imikorere y'inganda no guhagarika ubujura ku mutungo bwite wa amerika mu by'ubwenge perezida trump na Xi Jinping w'ubushinwa bagombaga gusinya amasezerano mu nama yabereye muri shire muri uku kwezi ariko iryo sinywa ryarasubitswe igihe abo bakuru b'ibihugu bombi bazongera guhurira ntikiramenyekana oriyani unyemerere nyarukire no mu burusiya itsinda riyobowe n'abahorandi rikora iperereza ku ndege y'ikompanyi ya malaysia airlines yahanutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu kirere cya ukraine iryo tsinda rero ryasohoye amajwi yafashwe ku murongo wa telefone ivuga ko ari ay'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'uburusiya bavugana n'abarwanyi baharanira intara yigenga n'umukozi wo muri perezidansi y'uburusiya itsinda ry'aba bashakashatsi ryasohoye ayo majwi uyu munsi nka bumwe mu buryo bwo gushaka abatangabuhamya ku ihanuka ry'indege ya MH cumi na karindwi yahitanye abantu magana abiri na mirongo icyenda n'umunani bose bari bayirimo mu kwezi kwa gatandatu abashinjacyaha b'abahorandi batangaje ko uburusiya e, mu mbabarire y'abarusiya batatu n'umunya ukraine bazaburanishwa mu buhorandi bakurikiranyweho rero kugira uruhare mu ihanurwa ry'iyo ndege bavuga ko uh, abaregwa bakekwa kuba bakurikiranyweho n'abashinjacyaha bavuze ko hari gihamya ko habayeho amabwiriza y'abakozi ba leta y'uburusiya n'abaharanira intara yigenga bari mu mirwano mu burasirazuba bwa ukraine aho bari batangaje leta yigenga itemewe bise donetsk peoples republic indege mh cumi na karindwi yashwanyagurikiye mu kirere cyo hagati ya amsterdam na kuala lumpur tariki ya cumi na karindwi z'ukwa karindwi bibiri na cumi na kane igwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa ukraine bwari bufitwe n'abarwanyi bashyigikiye uburusiya itsinda ry'abakora iperereza ryavuze ko igisasu cyo mu bwoko bwa misile cyitwa buk aricyo cyayishwanyaguye yemeza ryemeza rero ko icyo gisasu cyavuye mu burusiya oriyane urakoze cyane jeffrey mutagoma dukubitire mu bihugu by'abarabu aho agahengwe gasa nakabonetse hagati y'abanyisirayeli n'abanyepalesitiniya eugene mukankusi adufitiye inkuru irambuye nibyo Oriane umutwe w'abarwanyi b'abanyepalestina Islamic Jihad kuri uyu wa kane wavuze ko wahagaritse imirwano mu bushyamirane na Israel ni nyuma y'uko impande zombi zigeze ku masezerano y'agahenge zafashijwemo n'igihugu cya Misiri umuvugizi wa Islamic Jihad yavuze ko icyemezo cyo guhagarika imirwano gitangira kubahirizwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yavuze kandi ko Israel yemeye ibintu byinshi yasabwaga harimo kureka kwica abayobozi b'imitwe itandukanye yari yibasiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Israeli Israel Katz yabwiye radiyo ya gisirikare ko ingabo za Israeli zishobora kwita kwifata ntizongere kugaba ibitero ku banyepalestina igihe baguma mu mutuzo cyakora yahakanye impinduka mu ngamba za Israeli ivuga ko itazazuyaza mu gukubita uwo ari we wese uzashaka kuyigirira nabi ibitero bya Israeli byahitanye umuyobozi w'umutwe wa Islamic Jihad mu ntara ya Gaza kuwa kabiri ibyo byatumye abarwanyi b'abanyepalestina batera za rokete zo kwihimura Israeli nayo igaba ibindi bitero by'indege iminsi ibiri y'imirwano yaguyemo abanyepalestina mirongo itatu na babiri nta makuru yatangajwe y'abahasize ubuzima ku ruhande rwa Israeli intumwa ya UNI mu burasirazuba bwo hagati Nikolai Mladenov yavuze ko Misiri na ONU bakoze ibishoboka kugira ngo ubwo bushyamirane butavamo intambara Mladenov yanditse ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa kane ko amasaha ndetse n'iminsi biri imbere bitazoroha yavuze ko impande zombi zigomba kugaragaza ukwifata ku rwego rwo hejuru yakomeje avuga kandi ko buri wese agomba gushyiraho ake mu kubuza imivu y'amaraso gutemba kandi ko uburasirazuba bwo hagati nta zindi ntambara bukeneye urakoze cyane jene mukankusi nawe Jeffrey mutagoma ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mudushikirije reka rero dukubitire mu karere k'ibiyaga binini dutangurire mu rwanda kuri uyu wa kane perezida paul kagame yakiriye indahiro z'abayobozi bashasha mugenzi wacu asumta kabuye aratubwira ibindi abayobozi barahiye kuri uyu wa kane harimo abaminisitiri batanu n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u rwanda umukuru w'igihugu yabwiye abo bayobozi bashya ko inyungu z'abanyarwanda zigomba kwitabwaho mbere y'izabo kugira ngo tugere ku rwego twifuza abayobozi bagomba kunoza imikorere n'imicungire y'ibyo bashinzwe bagashyira inyungu z'abanyarwanda imbere muri buri byose inyungu zacu nk'abayobozi ziza nyuma natwe ntabwo tugomba kutubahiriza inyungu za buri wese harimo n'abayobozi ibibazo dukunze guhura nabyo yaba ari mu buzima mu burezi cyangwa mu myidagaduro harimo n'imikino n'ibindi akenshi bituruka ku micungire mibi kudakurikirana ibyo byavanga n'izindi nkege nke bigatuma tutagera aho dushaka kugera mu ijambo yagejeje ku bayobozi bari bamaze kurahira umukuru w'u rwanda yagarutse ku bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u rwanda bimaze iminsi byumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu yumvikanishije ko ababyihisha inyuma barimo abari hanze y'igihugu n'abari imbere mu gihugu bitazabagwa amahoro aragira ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo duhangane n'abashaka kuduhungabanyiriza umutekano bizaduhenda yego ku buryo tuzakoresha kugira ngo twizere ko dufite umutekano ariko nabo bifuza kuwuhungabanya bizabahenda cyane murabizi kandi ko ibyo mvuga nkomeje abo bihisha inyuma y'ibyo ntazi bashyigikiwe kandi bagashimagizwa n'abantu bo hanze ntabwo bashobora kuba hano ngo bishimire umutekano twagezeho hamenetse amaraso hanyuma ngo batunyure inyuma bakomeze gukina imikino nk'iyo bagiye muri gereza nyuma bavamo tubagirira imbabazi hanyuma bakongera tuzabashyira mu mwanya ubakwiye perezida kagame yavuze ko kuba u rwanda rwari rumaze kumenyerwaho kuba ari igihugu gifite umutekano utajegajega ko nta gishobora kuwuhungabanya kandi ko ariko bigomba kumenyerwa umukuru w'igihugu yavuze ko igiciro cyose byasaba kigomba gushyirwa mu mutekano kandi ko ubushobozi busanzwe bushyirwamo bugiye kuzamurwa perezida kagame yavuze cyane ku mutekano mu gihe mu minsi ishize yongeye gusubizaho minisiteri y'umutekano mu gihugu yari imaze imyaka itatu ikuweho iyi yashinzwe uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo General Patrick Nyamvumba abandi barahiye kuba abaminisitire kuri uyu munsi harimo jeanne d'arc mujabamariya wagizwe minisitiri w'ibidukikije aurore mimoza munyangaju wagizwe minisitiri wa siporo harimo kandi eduard bamporiki wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco na nyasiyene nyirarukundo wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho y'abaturage ku rutonde rw'abarahiye kandi hagaragaramo abayobozi bakuru b'igisirikare abo barimo generali jean bosco kazura wagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda umugaba mukuru w'inkeragutabara generali fred bingira umugaba mukuru wungirije w'inkeragutabara generali major inosa kabandana n'umugenzuzi mukuru mu gisirikare cy'u rwanda liyetona generali jacques musemakweri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane yasumta kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi kuva kuri uyu wa gatatu gushika ku munsi wa gatandatu itariki cumi na zitandatu z'uku kwezi umugambwe sndfdd mu burundi uri ku butegetsi uriko urahimbaza indwi yitiriwe intwari zagwaniye amahoro bamwe bita indwi yahariwe umugwanyi bamwe babibona gutandukanye kuri uwo munsi mugenzi wacu eloge wirikaneza aratubwira ibindi
muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi ahari icibutso ca umugambwe sente dfdd wita intwari niho hugururiwe ibirori vy'indwi yahariwe intwari zagwaniye amahoro abandi bita indwi yahariwe umugwanyi muri uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yagarutse ku gituma bibukwa evariste ndayishimiye twagwanya mu burundi ubutegetsi bubi kugira ngo tuzane ubutegetsi bukunda abenegihugu ariko no mu muhari sdfdd naho nyene haciye haza indongozi mbi hariho abo bazize amacakubiri azanwe n'izo ndongozi mbi mu muhari wacu cndfdd nico gituma rero tuguma dusaba no muganga cndfdd ntirigasubire aho turongorwa n'indongozi zidakunda abenegihugu zidakunda igihugu kuko birumvikana yuko abo bahemu baciye bagandagura n'abari bafashanije urugamba nabo yuko ata mutima wo kurwanya igihugu bari bafise bitwereka yuko aba bantu koko batazize ubusa iyi ndwi twaravuze yuko tuzoguma turiko turazirikana urugamba rw'amahoro na demokarasi aba barabaye intibagirwa kuko baremeye baritanga baraheba ubuzima bwabo bihebera abenegihugu bagitanga urugamba abundi benshi ntibabyumva icyo gihe bagitangura urugamba wamenga ni urugamba rw'ubwoko uko urwo rugamba rwabaye kose iyi ndwi ntihurizwa ko na bose gaston sindi mu kigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga nk'umudasigana wa iprona asanga hari izindi ntwari zidateye amadidane abarundi bakwiye guhora bibuka twebwe ibyo by'abagwanyi sibyo tuba turimwo turifuza ko abarundi bose tuva mu by'abagwanyi twifuza abarundi ko tuja mu buzima kuko harabaye igihe iby'ingwano ubu tugiye mu bintu atari iby'ingwano tugiye mu by'amahoro twebwe ntitwigeze tuja mu bagwanyi kandi ndiko ndavuga umbajije nka jewe umunsi mukuru w'abagwanyi no uvuga umunsi abarundi ibihumbi bitanu bandagandagurwa indago kuko muri aba barundi ibihumbi bitanu hari abarundi b'ubwoko bwose kandi bagwanira abarundi bakingira umwami mwezi gisabo ibyo rero niyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icenda n'icenda aho rero twebwe niho twokwita umunsi w'abagwanyi uwo munsi kasien biza bigomba umukuru w'abakukurikira mu gisirikare ca kera bamugariye ku rugamba demeraje umupfunyapfunya w'igifaransa asigura ko utunganya ukutariko ni ukuri icyo jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera ubwa mbere hoho nta munsi mukuru w'umugwanyi wategeza kubaho bavuze umugwanyi hari kwa chef de la force niwe yari gukoranya amakambi yiwe yose arongoye mu gihugu bakagira umunsi mukuru hakaba guhiganishwa n'ibigwanisho kugira n'abarundi twese tubone tuti dufise uburundi bufise ibigwanisho bimeze uku aho niho bari kuvuga ati ni umunsi mukuru w'umugwanyi mwarabibona kera uwo munsi ndabuheruka hakiba umunsi mukuru w'itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu aho bahimbaza umunsi gisirikare n'ikijandarume byacangwa bikaba mu rwego rumwe haraba n'ibikino by'igisirikare n'ikijandarume bose bakerekana ubuhinga aho niho wagira uti ni umunsi mukuru w'umugwanyi kuko umunsi mukuru w'umugwanyi ni ukuvuga nibajya nyene bagwana bari ku rugamba n'abakozi b'inzego z'umutekano no kwivuna bansi mugabo uvuze ngo uwo munsi ngo ni umunsi w'umugwanyi kandi uriko ura- urabikora ku bahoze ku rugamba batakiri mu kazi jewe ndabibona yuko ari ibindi bindi bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba kandi ivyo biraba hano mu bindi bihugu aho iwacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho kuja barahenda abantu bakabaha intumbero itariyo iruhande y'ivyo biza bigomba kubonamwo ivangura ridakenewe akanavuga ko bikimeze uko ataca uzigera umarira abawitirirwa nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare ca kera nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwira ikintu kuri ico bisobanurwa rero ngo n'ababitegura nta wuza baribo noneho tubona bivuga neza ni integuro y'umugambwe integuro y'umugambwe rero ntitwohava twiyumvira yuko bohava bavuga kuri twese intumbero yavyo niyihe mbega bigamije gushika kuki kwaho vyabereye nta terambere tubona birazanira abo bavuga ko bariko bagirira uwo munsi mukuru nico gituma tuvuga yuko ababitegura atari benevyo kumure y'ababitegurwa na benevyo biba bifise ico biba bimaze gushikako indwi yahariwe intwari bamwe bita yahariwe umugwanyi yatanguye guhimbazwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu umugambwe sende defudede uroye ku butegetsi uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba ziganjemwo abahutu bagwanya leta washize hasi ibigwanisho kwa cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu inyuma y'imyaka irenga cumi ugwana n'igisirikare cari ciganjemwo abatutsi kizwi nka exfab wasinye amasezerano na leta y'ifataikibanza yari ishingiye ku masezerano y'amahoro ya arusha imbere yo gushikira igihugu imyaka ibiri nyuma yaho buri mwaka iyo ndwi isozerwa kuri iyo tariki ya cumi na gatandatu uyu mwaka izosozererwa muri komine mubimbi intara ya bujumbura mu burengero bw'igihugu eroge buri kaneza nayirobi ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika amakuru mu karere k'ibiyaga binini arabandanya mu rwanda habandanya kuba kutumvikana neza ku itegeko rishasha ry'amakori ku butaka leta y'u rwanda ivuga ko iryo tegeko rishasha ku matungo ah, at- ah, atimukanwa ah, ari igisubizo ku ma- ku mikoreshereze iboneye eh, i- iboneye y'ubutaka hari abandi basanga uwo musoro ugamije guteza akaga mu banyagihugu mu kanya mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Edi Gwema na Depite Frank Habineza wo mu mugambwe uri- ruha- uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yavuze ko iyo misoro ibangamiye abanyagihugu
nk'uko twakinyuze turi muri kampanye za perezida wa repubulika ndetse no muri kampanye z'umwaka ushize mu matora y'abadepite nabo twabigarutseho cyane Ah, twagaragazaga ko ikibazo kiremereye abanyarwanda nta wanga gusora rwose kuko turabizi ko igihugu kibeshaho no n'imisoro ariko gusorera ikintu kitari icyawe nicyo twabonaga nk'ikibazo kuko ubwo butaka bwose bwo mu rwanda ntabwo ari ubw'abaturage ni ubutaka bwa leta abaturage bakaba babukodesha kuri leta turavuga ati se kuki tu- tu- tu- dutange umusoro ku kintu kitari icyacu ni nk'uko waba ukodesha imodoka y'umuntu bakakubwira ngo dutangeho umusoro ukumva bi- rwose atari byo ukumva yuko ubutaka icya mbere leta kuko tuyikodeshaho ntiyigomba no kutanga umusoro kubera ko tu- twebwe tubari- tubakodesha niba leta yifuza ko tutanga umusoro ntabwo tubyanza ariko bube ubwacu bazahindura itegeko noneho ubutaka bube bw'umuturage umuntu noneho umuturage abe ya- yavuga ati yasora kuko noneho ikintu ciwe nuko n'ubundi dutanga imisoro y'ibindi byose ubwo nicyo kintu cya mbere twagaragazaga cyane cyane ubutaka bwa gakondo ntabwo tumve impamvu umuntu yabu- yabusoresha yabusorera kandi noneho hakaba harimo ikibazo cy'ubutaka buzi- buzungurwa uvuga ngo umubyeyi yasigiye ubutaka umwana we nawe ugasanga imisoro nayo ibaye myinshi ugasanga ngo ikibazo kiri aho ikibazo kitubatse bakakubwira ngo uzatanga umusoro ijana ku ijana ni ukuvuga ngo niba umusoro wari ibihumbi mirongo itanu uzatanga ibihumbi ijana ibi byose tukabona byose bigomba kuvugururwa ariko ah, nk'uko twabivuze tumaze kugira mu nteko ishinga amategeko twakomeje kubigaragaza Ah, icyo twakoze ah, nk'abanyamategeko ubu natwe twamaze gutegura umushinga w'itegeko ndetse n'isobanurampamvu Ah, twamaze kuyishyikiriza inteko ishinga amategeko itariki mirongo itatu z'ukwa cumi ah, uyu mwaka Ah, ku buryo turi mu nzira yo kunonosorwa neza kugira ngo bizagezwe ku nteko rusange ah, y'umutwe w'abadepite Ah, ubwo kugira ngo ibyi- ibyifuzo byacu n'ibyifuzo by'abaturage bibe byagerwaho ariko bwana habineza leta ivuga ko iri tegeko rishya ryatowe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rije nk'igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka Ah, mwebwe ibyo mubona bikwiye guhinduka muri iryo tegeko hari bimwe wavuze ariko nk'iby'ingenzi cyane wavuga ngo ah, itegeko nifuza ko ryajyaho ryahindura ni nk'ibihe icya mbere twumva yuko eh, amafaranga ba- bateganyije yuko gusorera umusoro w'ubutaka bizava ku mafaranga hagati ya zero n'amafaranga magana atatu amafaranga y'u rwanda kuri metero kare Eh, ni ukuvuga ngo in- inama njyanama z'uturere nizo zaba zishinzwe ah, gushi- gufikisa cyangwa gu- Kugena, gushyiraho, ah, kugena.
igiciro Mm.
gikwiye igiciro gikwiye ku- ku ku buri karere Ah, tugasanga ibyo bibangamiye abaturage kuko ayo mafaranga ni menshi cyane tukavuga ati yego niyo byaba biri ngombwa yuko ayo mafaranga yakwishyurwa nibura yagabanywa nibura akaba nibura amafaranga ari hasi y'amafaranga mirongo itanu naho kuvuga ngo amafaranga magana atatu ni amafaranga menshi cyane icyo ni kimwe icya kabiri ubwo tuvuga ati bya bindi twari dusaba ibya mbere biramutse bidakunze kuko abaturage batakwishyura uwo musoro biramutse uri bwishyurwe amafaranga agabanuke ubwo kiri mu bitekerezo twatanze ikindi cya kabiri twumva yuko ntabwo ubu bushobozi twaba tugira inama njyanama z'uturere ngo zibe arizo zonyine zigomba kubitunganya ahubwo tuvuga ko bino bintu hagombye kubaho n'urundi rwego rukuru rugomba kubijyamo cyane cyane nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikaba nacyo kifatanya n'izo nama njyanama mu gushyiraho umusoro u- u- ukwiye kuko ntabwo wagira buri karere ngo kihitiremo akarere gashobora kuhitamo katewe n'ibyifuzo byabo n'ubundi kabangamiye abaturage ikindi kuvuga ngo ikibanza ngo kito- ki- kitubakiwe cyangwa kitarimo eh, ibikorwa ngo kibe cya cyatura umusoro eh, ijana ku ijana ni ukuvuga ngo ni- ni- ni- ni- ni nk'aho ari igihano twumva ko icyo gihano kigomba kuvaho nta mpamvu yo gusora i- i- iyo jana ku ijana nacyo ki- ki- gisore gisanzwe kuko twumva ko bizasubiza inyuma ah, ubushoramari ndetse n'abantu bafite ubushobozi ku gice bashaka kuba baguza ku kabanza ariko bazakiyubakire bashakisha amafaranga yo kubaka icyo gihe biba biba- biba bigiye kubagora kugira ngo bazabone ubushobozi bwo kwiyubakira tukumva ko n'ikindi noneho ah, binakunze rwose eh, ubutaka ite- hari irindi tegeko atari iri ari imisoro itegeko rijyanye n'ubutaka naryo bizahinduke ku buryo ah, bino byangombwa baduhereza hano mu mujyi wa kigali urabona ko mu mujyi wa kigali baduhaye ibyangombwa y'imyaka makumyabiri n'itanu eh, dufite by'ubukode no mu cyaro bafite nk'ibyo cyangwa se mirongo ine n'icyenda gutyo ugasanga mu by'ukuri ibyo byangombwa byagombye guhinduka umuntu akagira icyangombwa cya burundu kuko ni umutungo wacu ubutaka twabuhawe n'imana y'u rwanda niyo yabuduhaye ibyo kino gihugu nta mpamvu yo kuba twabukodesha ubwo twumva ko iryo tegeko nabo ryagombye guhinduka hari byinshi eh, gusa ntabwo nabijyamo byose ko biracyari mu nteko ishinga amategeko Eh, tuzabibagezaho mu minsi rwose itari ya kure hari n'abavuga ko iri tegeko rishya hari ingaruka nziza zigira ku ku baturage cyane cyane nk'umuturage ufite inzu imwe yo guturamo twasanze n'ibyo bintu by'inzu rero twabiganiyeho muri iri tegeko aho bavuga yuko ah, iyo ufite inzu yawe imwe yo guturamo ah, inzu yawe ntabwo yishyurira umusoro ariko twasanze uko bivuze gutyo bivuga bivuga neza ariko u- bu- ntiba- ntibakubwira ariko usanga n'ubundi bwa butaka iyo nzu yawe tuyeho bwo burishyura umusoro ni ukuvuga ngo usanga nta handi n'ubundi inzu ntabwo yishyuye umusoro ariko ubutaka burishyura uwo musoro Kuko- Niho handi kuko- nta- nta- tubona nta gishasha cyabaye cyane kuko bavuga ko Igisata kiriho nuko bavuga ngo iyo ufite inzu ya kabiri niyo tishyura umusoro ariko ubutaka iriho nabwo burishyura noneho byaba ari amazu y'ubucuruzi ugasanga nk'aho barimo guhana abantu bafite amazu y'ubucuruzi Gu- umusoro bafata ni- bab- batanga ni mwinshi cyane noneho abafite amafaranga menshi cyane abantu b'inganda bo bakabasanga amafaranga make cyane ariko abantu bafite amazu y'ubucuruzi ugasanga mu by'ukuri ah, barimo korera imisoro gusa Mm. kuko ibyo ngibyo ahanini babihera ko ubutaka atari ubw'umuntu ku giti cye babukodesha leta ariko kuri ibyo bijyanye n'umutungo tuvuge nk'uwa kabiri hari abavuga ko ah, uwo mutungo usorera imisoro igera hafi kuri itatu niko bimeze ni nabyo navugaga nyine ubutaka inzu yaba ituyeho burasora n'iyo nzu igasora uwo mutungo niba harimo n'abakodesha nabo ugomba gutanga undi musoro wa TVA n'ibindi ugasanga nyine bo- ahubwo imisoro ibaye nyine yagitanu urimo gutanga ku- ku- aho hantu mu by'ukuri ugasanga nyine eh, nk'aho kugira kugira umutungo ari icyaha kandi ubundi leta yagombye gushyiraho uburyo iteza imbere ubushoramari cyane cyane ubushoramari bw'abanyarwanda kuko umutungo mukuru uteza imbere igihugu uva mu benegihugu ntabwo ari ibivuye hanze radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza depite frank habineza Ah, reka duhere kuri david wiriwe ikintu cya mbere ni uko ibyiciro by'ubudehe turimo hari igihe usanga umuntu yarabisizwemo ariko mu by'ukuri n'ubwo bushobozi ntabwo afite njye nkumva rero mu gitekerezo cyanjye ahubwo iyo misoro nk'uko depite yari abivuze yavaho hanyuma leta ikagira ubutaka bwayo nk'uko tuzi amaforesite cyangwa se na- n'ubundi butaka runaka igiye ifite hirya no hino ubwo butaka akaba aribwo leta ibizi ari ubwayo ariko umuturage ubutaka nawe afite bukaba ari ubwe kuko nimba umuntu agize nk'ubushobozi bwo kugura ikibanza nkatwe b'abasore igihe tuvugana afite imyaka makumyabiri n'itanu icyo kibanza uragiye urapagashije i kigali cyangwa se mu wundi mujyi runaka urajuguza ikibanza wajya kucyubaka bati imisoro ntago wasoze ukabara babara ugasanga cya kibanza gihwanye n'imisoro imaze kugera muri leta rimwe na rimwe ugasanga kubaka bikubereye imbogamizi wamara no kubaka ya nzu ugasanga bari kuyibarira nk'aho ifite ikindi kintu ikwinjiriza kandi mu by'ukuri ni inzu utuyemo ubamo gutyo gusa nta n'akazi ugira ukoramo rimwe na rimwe n'iyo nzu bubamo wanaburaye ugasanga ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane njye rero ndemeranya ijana ku ijana na depite kuko icyo gitekerezo n'ubundi na mbere y'uko atorwa ngo yinjire mu nteko yari agifite ntabwo ari gishya ni uko gusa ikibazo twe mu rwanda tugira usanga hari ibintu ahari abaturage wagira ngo ntibaba bibareba nk'umuntu yazamuye igitekerezo nk'icyo ntihagire umushyigikira bya bintu byo kuvuga ngo bitagenda gutya ngo bitamera bitya ugasanga turicezekeye ariko ntekereza ko icyo gitekerezo abaturage bagishyigikiye kuko nibo bireba nibo bibabaje nta wundi muntu ugomba kubyinjiramo njye numva byaba byiza byaba byiza kuko n'inteko iramutse igishyigikiye ikacyemeza kandi wenda nuko umuntu atagiye abasha kubona uko wabivuga ariko aba badepite bari gukora kuri kuri iki genge narabashimye kuko si n'iri teko ry'ubutaka ryonyine bari kuvuga hari n'ayandi mateko yandi bagiye bavuguruka ukabona koko hari umurongo bari kuyaha ariko iki kibazo cy'imisoro y'ubutaka n'amazu n'iki ni ibintu bitugoye cyane frank habineza mu gusubiza davide wenda ugiye n'icyo uvuga ese iyo murimo gutegura imishinga y'amategeko hari uruhare abaturage nka davide bagira kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane n'ayo mategeko mukora kuko abaturage bayibonemo murakoze cyane ikibazo nacyo nagisubiza ariko mbaze musubize ni uko muri uwo mushinga w'itegeko twatanze mu nteko ishinga amategeko wo kuvugurura itegeko rijyanye n'imisoro y'ubutaka ikintu kijyanye n'ubutaka bwa gakondo icyo rwose turasaba yuko umusoro uvaho ku butaka bwa gakondo ibyo twabyanditsemo ubwo igisigaye ni uko ibitekerezo bizashyigikira nk'uko avuze nyine hari igihe ibitekerezo biba ari byiza ariko abantu bamwe ntibashake kubyumva gutyo tuzasaba nibigera mu ruhame yuko abantu bamaze kwinonosora neza urwego rw'amategeko bazabishyigikira kugira ngo gakondo rwose ntabwo igomba kwishyura umusoro noneho usubiye ku kintu wari umbajije ubundi muri rusange nk'itegeko ry'ubutaka rihari ryo n'ubundi turimo gusaba ko rivugururwa abantu barabinenze cyane bavuga yuko nta muturage wigeze urugiramo ijambo byakozwe byateguwe ari sosiyete sivire ndetse twari kumwe nabo abo muri za koalisiyo z'amasosiyete sivire za kirada n'izindi zose bavuga neza cyane yuko nta ruhare bigeze bajyamo nta muntu wabagishije inama ko abakora amategeko bayakoze bonyine barangije barabyemeza bonyine batumvise ibitekerezo by'abaturage ubwo ni nacyo kibazo cyabaye ikibazo nyamukuru cyane kuko itegeko ryasohotse nta ruhare rw'abaturage rubamo ubundi itegeko ryiza ryagombye kugiramo uruhare rw'abafatanyabikorwa babo abantu bakababaza tukumva ibitekerezo byabo nubwo twumvise ejo bundi mu itegeko nshinga rigiye guhindurwa wabonye ko abantu babazaga abaturage icyo babyumva abaturage bagatanga ibitekerezo ku itegeko nshinga n'ibindi niko byagombye kugenda aho kugira ngo itegeko rirebe ubuzima bw'abantu bibe byakorwa biba kubitwe hejuru ntabwo ari byo ubwo ubwo turumva yuko ibintu bitariya duharanira kugira ngo ibirage abaturage babigiramo ijambo naho ibyanjye nateguye nabyo n'ubundi ibitekerezo by'abaturage byose birimo urakoze urakoze depite frank habineza aho hari mu kiganiro muri isanga mu kanya gaheze aho mugenzi wacu edi gwema yari araganira na depite frank habineza mu mugambwe uharanira demokarasi no gukingira gukingira ibidukikije mu rwanda aho bariko baraganira ku kibazo c'amakori ajanye n'ubutaka ni mu kanya rero gaheze ikiganiro kirekire kirambuye kuri site yacu ya interinete murashaka kukibona ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi ry'amerika turi ko turaje ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha tubibutse inkuru twabashikirije y'uko ubushinwa bwatangaje ko buri hafi kumvikana na leta zunze ubumwe za amerika ku ngingo zerekeye ikugwaho ry'amakori ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi aho ni nawe duhereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye nongera nshimira na mugenzi wanjye fasile gebeyeho yamfashije mu buhinga bw'ibyuma